now make una stand straight uh, then make una turn on her back make i see wetin una get there come i hope say pillow una no put pillow this na the one where god give una uh, because not the one i know dey wear these days women mm, okay make una turn. no no no no i only got two bonbon. all this time only. remaining two bonbon okay take na make una turn again give you gun make you know who carry wetin. Uh uh-huh. I have the bonbon complete. Four. Four. Yes. Okay, good. Oh yeah, make una turn. Test out everybody, see their test. Let me take them angle weight now. Which chest are them? Open your mouth. Come on, close your mouth. You look like oracle. Come on, do the thing well. I like the xenophobic xenophobic yeah. angle. Yes. Uh <laughs> -huh. yes. It's the pinot pinot yeah pinot pinot yeah. Okay. I make you take well you see, Hey, they, you see the okay. whole of this side. Okay. Uh -huh. So, which one remain now? Yes, the mouth opening is called jahedi mouth. Okay. Jahedi. Okay. Now. <clears throat> okay now una go do like this when you do am open your mouth. that is called jaherin of the oku is called jackass. okay give am jackass give am jackass open am quick oya take you don take take well o uh, make una relax make una relax <laughs> um, this my brother obinna na big man hmm. very big man in fact na vip wetin i talk vip as i dey speak with una now my brother obinna dey with the president of um, hey president of anywhere wey e dey now dey dey together for long table dey chop breakfast and lunch breakable plate efere nkowa They chop breakfast and lunch with fork and knife. fork fork <laughs> if you see the people where they serve them, dey na in fact the igwe of our community now the kind people where they serve my brother obinna so make una understand say to choose who go be wife no be easy thing eh What's that? talk say to choose who go be im wife no go be easy thing so wetin wan go beg una if una like o oh, una no like na una business make you pray well whether na mountain of fire mountain of water oh, mountain of river if you go do dry fasting or wet fasting one hundred days fast fast if you go burn candle black candle white candle blue candle green candle burn if na sacrifice you wan do juju make you go amadioha ogbunigwe amatemeso just name them make you go well in fact if you go fit carry the oracle for your head dey waka make you carry am go then if you go do other things by way of uh, you go shine your eye make you do am o because as you see us like this na waka we dey una understand. and to add yes. to that eh and to add to that. -hmm we have finished the the the uh, uh, motive of this picture remain the interior motive you understand what i mean okay. and i'm going to give you what we call abamandiaba angle shot abamandiaba angle shot uh -huh. mm -hmm. wetin that one come mean abamandiaba tell them now wetin that one come mean that means i'm, I'm you're going to naked hey. so that when he see the picture he'll be happy with you and to do that is in my room Hmm. only me to be there and hmm. snap them. You dey grace? What's that? God punish you. Punish me how? <laughs> Which nonsense make they go your house? Hey, hey! In fact, una get out. I say make una get out. Later I go call una make una get out. Just like that. Come on, get out! Now you get the picture. Let me dey Now Na your brother? Let me dey Now Na your brother they marry? Oya man na dey go later I go call una. No. More now they go. Come on, get us, I know they here. What did they worry you? Oh. So you really mean all that way they tell is your artist and a joke? Now your plan be that, eh? So that you go first chop wetin wey my brother suppose chop then you leave my brother with wash wash. you no know what your brother like. He he no go walk. you know dey here when your brother say make we bring pictures of girls where they almost naked or even half naked or even naked and i'm doing my professional topographic seism you need to stop am. obinna na your brother abi we no get house in fact god punish you. okay are you accusing me. accuse you you don talk your mind na See, your plan no go work you dey very stupid o. Oh. it's professional to snap no everything snappable. na to carry dem make dem come see you for house na be professional geography bariogwa new york ulterior interior na your plan be that you, you dey very stupid o. okwam na ese uh-huh. i am the photographer uh -huh. i have the camera uh -huh. let's see how we are going to get the photo for your for your for your for your, for your brother. pa come on get out there you think you think say you think say i dey fear you eh? make i tell you eh, zoro you be mistake you be serious mistake ah because i don dey beg you dey beg you you you you no echo no echo ka bof or, or, or bread and energy e, e, yeast man. you try anything zoro wogi miano gi wero baragi mezobo try am i go kill you and see eh, make i tell you eh, everything wey me and you plan eh i go tell my brother loco he go come deal with you you go see nonsense i go see Mary, find good girl for, for, uh, uh, for my brother nonsense thunder fire kwagi there you are disturbing my my professional come on get out topographic Oshisseism, no problem. Let's see how it's going to work. I'm going. Uh-huh. Let's see how Who said make you stay? Come on, get out! Shanka. Huh? What's happening? shanka tell me wetin happen because your face anytime i know say you the vex or you want the vex your face they go left. no be that idiot that useless zoro you know say na today i confirm say that that guy na na na, idiot say na thief see oloko e go gather all the girls wey dey want wan take picture mm -hmm. as i they talk to them the next day he come tell them say um, make them come in house come take naked picture. Eh? Uh huh. Ah, I thought you say some kind of nonsense talk be this. person future wives. that one no be the twelve vex me oh. if you see the kind authority wey zoro take the talk you go you go think say na be open now. Where Where one marry for uh, uh, uh, obodo oyibo i as i i just talk to him anyhow he he he come vex carry him camera comot say uh, uh, say say i go come back. can you imagine the nonsense. Oh! You see her life? Wait. You see him? How many times I they tell you this thing? How many times I they use my mouth to dey tell you this thing? Said the only thing we fit is sorrow. Eh? Na rat boys. As a matter of fact, as e be so, I don't suspend everything where I want do. Eh? Now to go Eke market go buy rat poison. See, see, see, see, see, leave this rat poison. Oh, leave this rat poison. The thing not be rat poison. The problem we're getting is how I want to collect that camera where hang for neck. Because you don't take plenty pictures of all these guys. How I want to collect them from her? It's true. We must collect that camera now because if he die, hmm, that camera it go be like a will. Uh-huh. Mm, and we know they in family. Mm. We go give them to other people. Now people go get them. Chanka, ma tell you, ma tell you. Mm? You just the verse, the verse, the verse. You know no say if you control your vest, sometimes you go think well na small small small small step by step step by step for slow motion na im dey dey take catch monkey mm? so we go catch am don't worry leave it to me yeah. if you hear the kind bad bad things wey zoro talk against you eh if you hear am dis way they talk about rat poison you no go do rat poison you go do something wey go just delete am e just die. you no need to tell me eh? my sense don already tell myself say him e talk nonsense and that day wey that nonsense go catch am now you go know say i vex and my vex pass your own vex. Eh, mo mo dey go make we know as we go take collect dis camera no be vex be the matter now which side you dey go now we dey go this side i been come from this side you come from this side we meet. we dey go house mm -hmm. make we dey house we choose another direction maybe this side. no make we dey go house. near your house now? Yes, yes, that's my house. I'm fine though. <laughs> Nothing be a problem. Uh-uh. I go to call member, me I be sure man now isioma na una see me that time while they come back from streaming in the morning I come say when I even take my picture that time wey i dey do like this They do like this una come say remain the one for pant and brazier una even talk you you even talk one jo jo geographical ebari ogwa eh na that lang na that language you use that time where you see na so they snap am for obodo oyibo eh? inside bush you don buy the pant. yes i don go market come buy the pant and see the bra see i wear the bra na new one i won't snap picture She you say na so that dey do am for obodo oyibo i won't go obodo oyibo what about the pants? i will buy new one i will have there you wan snap the picture now mm. you don't have problem thank you i will snap you once i snap you now eh i swear to god if that man see the picture for obodo oyibo he don't marry you he go marry you carry carry you go obodo oyibo you sure? i swear <laughs> i happy can you snap me the picture now make we dey do am make i remove am na how Eu go take stay how i go take stay. Like this. I've been moving it Eu small. I've been moving it small, small. You see the back side? Yeah. Leave Eu Your mother. I can't run. I can't run. Open the dictionary. Which we can put. If you hear what we talk, eh? If you hear the kind nonsense when they talk against you, just because he wants to make accommodate you for the business so that now only me and I go share share the money. Zoro talk all this nonsense against me. Yes, these are the are the talk. Make the economy out of the business, make only him with me share the money. I no agree. Eh? Now they tell you this thing. Hey! Hey! Wait. Before thunder fire am, make I beat am. Wait! First. I wan bite am. Wait, wait! <laughs> what happened? Timothy don make me go Come in now, Come in. Uh, she tell me say I come on my pants my bra. You go tell me say we go do This thing is just doing me now. What should I do? You know, something just touched my something. Just touched my something. And I don't know when, when, when my something touched. Well, that is yours. Zoro, come on. Pack all this. Zoro! Come on, Zoro. Who's that? say wey we take picture today na me shebi una take picture dat time una come tell me say e remain the one for pant and bra and dat time remember say i no wear am dat time i come go market come buy am i come wear am as i wear am finish i come he come snap me inside. so wait wait wait so that first time wey you come eh? you no know, wear pant and bra. Yes, I not been wearing anything that time. I tell them that time. Uh, you, you don't take the you take the picture inside the room. Eh, but now on top in bed. Eh! thing? On top in bed. On top where? No, he said make I remove the pants. I can't remove am. He say na so they snap and for obodo oyibo. And you remove am? I comot everything. Hey, eh. Hey. Okay, wetin go happen? Ah, asa comot am im come close window come close door Hey! come tell me say you want check some something here. wetin. i don't know what dey check. wetin eh, eh, wetin oh. you dey look for. as im say im wan check something here so I im come dey check i mean i come dey feel something They touch my something inside I e no dey touch my something dey. shut up. you be mumu. Right from the time we see you there, I know say be mumu. If they check something, be small, smart you don't know what in the check. Oh yeah, get out, get out. Come over here. Ewa! Ewa! Ewa! Idiot. Something they toss. As I see this girl, that I don't see this girl now, mumu. Something they toss. Person, person, person, person, person. You don't know say the one marry you, go, go. Zoro! Ah, Zoro, come out here. Zoro! If you like, send stand. Okay. And then we get want to send this house. fire.

bikonu bikonu bikonu bikonu bikonu ọkọ m na-aya eyo bikonu ọkwa ọkọ nwa nne unu biko taa ewu nwa nne onye it's not my fault it's whose fault I should explain begin to sing singing time gbachiri oh, nnu she, she came to the house when she came uh uh-huh. and she come come na na go say make she lie down she lie down I come bring my my camera So, as a still photography, sorry, as a still photography, now I'm going to look and say, make a snap, and before you know, I'm, this one called still, stand still. Which one? Oh, your still photography make this thing to stand still. As uh, it don't eh? stand still. Still. So, oh, be more, it was not my mind. Uh -huh. my body was saying, no. But this idiot, this idiot, Onana, was saying, go, go, go, go. Ogbonna, he comes from. Is it what you got for me? Oh, thank you. Pick pick up. Remove it from um, there. Loco, loco, loco, loco. Instead of cutting it, cut my head. Loco, please. loco. I want to test if the thing is guilty. Loco, loco, wait, loco, wait, loco look for weight. I'm gonna go. I'm gonna Hey, hey, hey. I, I go use this <laughs> thing. uh, listen to me. Uh, what happened? As I was going, going, going, before you know it, before you know it, sorry. Manuel. <laughs> huh? Manuel what? Manuel Bakamu Chineke. <laughs> Calm down, calm down. Hey, I hey, go hey, wait, wait, wait, wait, wait. I think I'm missing something what is the relationship between Manyo and Chineke? Once you have knew, you have known. Zoro, see you now. Oh, so somebody like you go fit beg. Leave am, leave am, leave am. For what I no go need am? When my born am now, on here, where I no go beg. So you feed the beg. Eh? See you now. No be you say Aba Mandi Aba. Aba Omarala Ndi Aba now. Aba Mazi Aba Ubu. You see? and now make i tell you what wey you go do for me now eh. three things we go do now eh before we go finish you one go inside go bring that camera two go bring our brother address number three every money wey you get inside go bring her. because if you no do man, eh, we go just go report you <laughs> announce them for the entire village make dem know what you and Ishioma do by the time they don't finish that one eh you and Ishioma will go go round village naked before they come burn this house You go do am or you no wan do am? Àwọn ọmọ yàrá kan yẹn mẹ́yà. You dey see the Hey, come on, dey go. On We are following you. Come on, Come, get, get, get, get. Come, get. Sorry. On set. Come, come so if they leave you you for this thing cut the something wey and they take do something. by mistake I've fit cut them now the thing e no get bone. Uh, mm. Wait, you go spoil am. Wait, now. Respect yourself now we don't get this camera now uh, uh, how one do am you go spot this thing na. you know respect yourself We take picture wash am mm? mm -hmm. Mm-hmm. send the picture to obodo oyibo and uh, obinna go send the money <laughs> give me and i go give you wetin i won't give you. you dey craze you go give who wetin. I'll give you wetin i won't give you na ah wait wait wait o i did send some kind things for this your face e be like e be like i don't see some small small small drop of greed for inside this your eye no be me carry cutlass go the ginger collect the camera e dey craze na firewood i carry go there no be cutlass not me shout before zero come out. No be beg if you wan go beg before. Me One go beg. Uh? Not me say make you draw that map. Where, uh, Who tell you Now na you you you do geography? Who tell see I don't see see um, your problem na great. See your problem no no no no no your problem na great. You don't dare written all over you. Now you not be mate o. Oh. No they talk to we me like that. We can mate when you reach something like this you dey talk me and you not be mate. See you see all this great problem I know as I go take solve am na. Because since you no wan be my brother I go treat you like stranger I go go to Zoro i go form um, uh, padi with am we sideline you out for this business. you dey craze thunder fire you there. thunder na him go fire you. make i tell you. Eh, thunder you, fire you. you you you want treat me like stranger i go treat you like outcast eh scatter this business scatter everything. Hmm. nonsense say this is just oh, because i just i, I, I just say look sir give me that camera. i know. go i go give you backhand o oh. and now backhand i go oh, yeah, try i go treat you like small pikin. give me that camera. I, I, I, go, I, I go knock you for this camera. Yoro. Yoro. Zoro. you know no, who the knock the door? What wetin be your voice? Who be your voice? What be your voice? You no fit recognize my voice. Come out, come out, na na loco. Abeg, abeg, abeg, loco. I swear to God, I know I know the thing you like girl here no get jail here see no be waiting bring me come here be that hmm? i know say na guilty conscience na im bite you if i go check inside there i must see woman I I beg, beg, I beg, I beg. no be waiting bring me come uh -huh. make we do this business together. Ah, ah, ah, ah, ah. ah Look. Sure. Yes. I don't see you like person where we supposed to do this business. Two of us. Hmm? you know say now me get to the camera now it's not acting what ah! what two of us to do this business He good because me if you dey loyal to me and you dey loyal to this business i go comot money better money inside this business give you yes but for shanka one naira no go man one naira from this business no go man because that man na real criminal e good as you do am if you see wetin if you hear wetin dat your brother shankan dey talk about you he talk something about mm, i no wan tell you since i just hide am since This thing wey you talk na this thing wey you do so now make we do the business for him back tell me what he said about me because the more you talk eh, the more you confess what he said about me the more your chances of to make money when the money come I go tell you. Tell me. Wait. Waiting my go wear something. Then I go tell you everything. If I tell you finish, you go kill him. ee ọnwa egbo katụrụ aka okwe ma na-agbara aka azụ ana onye jiji anakonye eh wait that one come in now um, <laughs> i heard you people are looking for wife as in house material that is able and capable for your brother in obodo iwo true of us. Uh, you get fine sister. agbala aka azụ a na onye ji ije n'aka onye ịghọtago if fine is the matter that is an understatement ọ bụrụ na fine ka ị na-achọ ọ gbalụ first eh? but the truth of the matter that is that if you see her nkasi is her name if you see her chai nwanne if you look at her she is doing ogori nwaanyị ogori nwaanyị ogori nwaanyị ogori nwaanyị if you see her front tire hey ọ na aja if you see her back back azụ na-ene agba na-agba iji na mmadụ wee eh. so the only thing now is that I was his brother before when our father was alive but since the death of our father I automatically turned to be his father so if you go now we will go and see her and you jiranya go back christmas. Eh, okay okay see i don hear what wey you talk eh mm. i don hear well well mm. in fact eh see um, na that kind of woman wey my brother dey look for woman wey go turn person brain and head everything in fact eh you meet me just at the right time. thank god. Eh? Thank look god. eh make we no waste time make we just dey go eh. so that we go see uh, um, that's your your sister oh. sorry your your daughter whichever one make we dey go. na only me you go deal with o you no go deal with any other person. nsogbu adịrọ nke ha bụrụ okwu agbala <laughs> ka azan onye ijije na. na so god dey work dis girl wey you say him fine like this. i go snap am carry im photo send go give my brother obinna chop the money alone i go show loko say him be fool brothers i dey greet o. yes thank yes. you. <laughs> i hear say na you people dey take photo for the wife wey obinna maazi okonta wey live for obodo oyibo wan marry. na me na me. yes my brother <laughs> by the grace of god. yes i dey say ibrahim so do you have uh, beautiful daughters. i never marry before eh? i dey wait for somebody wey live for obodo oyibo come marry me i don reject all the men wey dey come beg to marry me but um, i never see somebody wey there for obodo iba. up till now i still there single. so ma madam no vex eh? grand sorry auntie. wait so if they know who you just like that without conscience you go carry yourself go go marry my brother obinna for for overseas. Hey, now na dat your brother na the type i dey want na wey live for obodo oyibo. oh back to send the holy ghost fire raba santa raba raba raba raba turn around. hold there hold am there when yansh wey back all of them mix wey waste oge. Okay. <laughs> <laughs> go back to your position. Uh, stay in your position. Photo now. Eh, you know waiting. Hmm? Um, I'm go snap your picture. gonna snap me. But uh, the picture wey we go snap you now for poster and banner and program and maybe announcement. All those things now so that you go keep those pictures uh, waiting uh, to wait for Uh, when it go happen. when waiting happen. ah you see this thing eh You know dey wait you know they give person uh, signal eh uh, go just happen you, when it happen you no go know but we wait there around Now we go know. Ah, What thing go happen now. lanude lanude lanudo lanudo maa mam ke muru n'anya onye mgbenye dị ụgha ọzọ ọ ga dị ma ma emesịa nne m laa n'udo i no understand you people Oh, wetin be this song lanudo um, is lanudo mm -hmm. so wetin um, zoro na your time be this. you go take am make you go take naked picture. you're very stupid you know say snake dey for my inside my room fifty oh, snake. sorry my brother in dey sell snake egg. chimo alari elu mo ah snake bye bye now. Don't go obodo oyibo make it the wait bye bye. no follow. go <laughs> make i go snap that I the one baby. <laughs> my brother don't suffer. Hmm? you don find wife find wife e don't go match eh? ancestress. <laughs> why you no go carry that one snap you dey always dey hustle for for oh. small small girls. i <laughs> go give you make you make you go. ah no snap no be your profession. njasi do fast o oh. do fast without your makeup eh? all those your packaging hurry up cos delay is very dangerous eme ngwa ngwa eme ala ọdachi maka na agbọla aka azụ a na onye jiji anapịnye n'ala ọwụ ji abana ọwụ ji oko ọwụ ji ọcha ọ na-apịnye n'ala eh? do fast o oh. do fast cos america is too far america eteka <laughs> ya Do fast, fast, so that this man will just to him fast. Okay, follow. Eh, hey, hey, oh God, thank you. Oh, on, Hadalu. Oh, give him like a yummy. Hey, thank you for answering my prayers, Amadi. Thank you. Thank you for granting my request. Very soon now, they'll just come and bundle this my, this my Don't wander out of my house, eh? Eh, bukan ibu apa apa. Ngomong metok atau belananan, eh? <laughs> Hai, mama aku ya gue, lu, gue nggak salah ngomong dia. iya. Wana, <laughs> Right now I'm making to go. If you go by no matter. can Every magazine want to carry my face now. Baruch me, I know they hear you. magazine. Say sir. me no send me, I take me down <laughs> Riding on my enemies. Okay. Now why you why you sure you know I'm easy? Easy. Yeah, I'm boy, riding on my enemies. Say me no send me, I take me down Riding on my enemies. Now why you why you sure you know I'm easy? So anything you want, I go get for them. Share the money, he go take for them. And anything you want, you go get for them. Share the money, you go send. See, I thank the Lord. Oh, I know. I'm gonna be this, yo. Oh, I know. I'm making money. Oh, I know. from so what I am. Mama, you guys, you. Oh, I get the guys, you. Oh, I can't be up. Oh, I got this, you. Nkasi, ọbẹ̀ ti bò. Nkasi, are you too dumb? Ngwọ onye na-akpado ka ibiri achị, agaghị ekpe nka. Ọ bụrụ na ị n'ihi ịnụ ahụ, ma ga-esi anyụ. Hey, look and Zoro, eh? They go hear him. Eh, <laughs> by the time I finish this business for this girl head, this girl wey this guy don't they talk about such a fine like this eh by the time i finish the business eh they go hear him. eh they go see the waka waka everywhere The no i don't, i don't seal the deal complete am eh go Enugu, find better photographer we go come snap the girl. Wash am well well then, carry am straight one way to airport. Anybody, anybody wey dey enter aeroplane, I go just give am make e give my brother. That na him better self na, hand to hand, direct. No be to the write letter and all that so collect the money, put for pocket, shishi! E no go see am, nonsense. You e think say dey get sense? Shanka Shanka. Ah, Iche, <laughs> Iche Okoro. I hope you enjoy yourself. You know, next minute I dey I dey wound myself. Na go dey na go. Ibu to go, ibu to go no. Hey, leave that thing. Um, abeg eh, time no dey make you bring that uh, eh, omalicha that ogobo oyibo mkpụrụ mma wey my brother go marry eh? wey go go bring am keep this masquerade for backyard first make we deal with that one finish eh? i dey wait time no dey o. Oh. ọkụ ma na adịghị agba aka achọ ife na-ata arụ a mmadụ agbara aka azụ ana, onye ji ji anakonye ọwụ ji abana ọwụ oko ọwụ iyo anakonye <laughs> aṅụ na ngwọ na nkwụ na ebe a ị ga-ala <laughs> ya chanka chanka this is the pino how ya afọ unu eri anyanwụ ụtụtụ able and capable meant for your broda chineke hey kiriwe ihe kiriwe ihe ebe niile ọ chọrọ human being mmadụ ọchịkene hey ọ bee ọ bue hey magazin nke ikwe ọ na-agba agba magazin nke azụ ọ na-adụ adụ I tell you, my brother, why open juju as for Bodo Ibo? That is just to come out here. Give her a trial. You will like it. It's a thunder fire you. How did you Ichekoro, eh? thunder fire you and your Ndojie. You see you and this masquerade, eh? wrong number, I delete it. Revise it, it will go. In fact, don't worry, don't chop. Fla, fla. Irita go blue no, man can't take an apple. God, eh? God forbid. Irita go blue no. Come now, Shanka. Shanka, you haven't given her any trial, no? Wait a minute. She will like you. By the way, you're not the person marrying, it's your brother. Wait a minute. Which camera you carry on here? I dey ask you which camera you carry come there. You know what? You look at my sissy like me. You go carry this camera come here make you go insult me this afternoon. You know what? Zombie. You. Eh? Atagwanangin. What you call me? Born by mistake. Eh? Rejected person. Papa. Look at you. That's our father. Carrying two gallons of breast milk up and down. You mean this? You want ihe na that ndị mmadụ egwu. Na my word. Apụtakịja ka ihe ji ha wee dagbuva. Gịnị nna mmemme onye agha gba ọsọ? Oripụ, apụtụ ọsọ eme n'ọgba. Oya, let's go inside. Eh? Okay, Amaka. Me, are you sure we can take our bets in this river because I'm not comfortable. Okay. You fear too much. Look, this place is not for women alone. Men don't come here. Eh? Yeah, so relax. No, You need to be scared. business. Business. Oh, mm. Men don't come here. It is not for women alone. What's that? Did we tell you we were looking for men? We're looking for girls. fine gears that will snap and send to our brother who is in Oboribo. Once we snap and now finish, we just post them, give them. When you see them, you go like una, you go marry una. At least this this place is fine. Like uh, this uh, beach background yes. or uh, this in, um, swamp background. Yes. It's okay yes. for the picture. Riverine area. Uh, we now. go. Uh, Thank you very much. Please Please. No, no, no, no. When, what is just go? Even if we go, will the plane be happy to go like that? <laughs> the plane wey dey um, bus, bus stop e dey wait. Uh, we wait when we come out. Eh. eh? okay please you guys should go home we are coming. Eh. the pilot and the conductor dey complain since. okay okay no problem. fast so that we can meet up with the you know the plane. Don't you think Nana don't come to this party? So we will run out. You see, eh, told me this thing. He told me everything about them. Eh? As you see me so, now now picture I, I they go take so. They hear me so. Ma I see whether the man go select me. Eh, make I go Bodo Yibo. So as you dey now, Bodo Yibo they hungry. You won't go Bodo Yibo. See this one. You where they even talk safe. Me and you who find pass where you won't go Bodo Yibo as you see me like this i don get assurance me you see elupero i never enter before i dey enter am obodoyibo i dey see myself there nobody dey stop am my mama don even tell me say he go carry me go meet mazi okunda eh to do plans make we talk to them so that they go carry me go na me get there nobody i no dey drag am with any person. nkiru so you get this kind plan and you call me your friend you no fit you no fit tell me eh so you see this issue you see this matter friends no dey am cha cha cha cha no even come no carry yourself come there friends no dey this one eh as i dey now hmm? me obodo yibo. Eh, mm. see as yes. see me so eh, me and you see friend don finish mm. i don fear you today anyway you see me eh Eh, if, if if I they come from this side pass the other side. It is, you, no no even talk to me again. If I enter Obodo Ibo who no even talk to me again. again. fat girl. See this one who come get more time. They walk out, they go but they Ibo they hungry everybody. What is Obodo Ibo? Eh see you. I bet they go but I don't see myself there nothing is stopping me. Which kind bad law business wey this Ikoro bring come give me this? Eh? Come on make e no be say this idiot dey don grab one fine girl snap am carry the photo send go give my brother collect the money hey to god ngbuo mmadụ na war be that ngbuo mmadụ rụọ ọbara eh? i will kill somebody make they no even try am me here look them they go know say something don happen to them ife ọkọchị kọrọ udu mmiri o nwere ife ya kọfọrọ mmiri o nkasi hmm? nkasi hmm? who is climbing this mountain mgbu na-arịa wichi wichi ụkwụ aka ọnụ hey wichi ọnụ chai njọ chai nkasi nwere onwe gị Eh? Do you see what you've done to yourself that made me to package you for somebody's brother to marry? Eh? Do you see the kind of race he picked, Makagini? Eh? It was it done konyo? Upon all the packaging I packaged you, Gidi Kamado, still yet, no way, what's Agalo? Brother, wait, make I tell you, this one, na the appetizer, eh? Make I use am open my belle e get one half bag of rice wey i don cook e dey for backyard i go hammer am very soon. for your information shut up wey wey wey happy wogi for your information eh? if your plan is to remain in this house and finish all the food in this house use your room toilet it won't work for you even if you like finish all the food in the neighborhood very soon nga bute caterpillar and i will bundle you out of this house nje marry for sale not change market. brother Me? Na me dey talk to like this. Hey, Oda be fine girl now. Look at me, fine girl. Kitikpa, kitikpa do hakporo ngada. Kunu fe wakporo ngada. Kitikpa, do hakporo ngada. Fine girl. Now if you know what see, let me tell you. Better reduce how you eat in this house. Or better still, we do fasting and prayer. 40 days and 40 nights starting from tomorrow. Eh? Mwa ego no. Osip eh? Nkuchane fe na nwere ki kunu. Never. And let me tell you. Mami. I'm going for NDCS meeting. And woe betide you. Mm, woe betide you. If I should come back and find out that the half bag of rice you said you cooked is no more there. If I come back, I'm going to use it to do saraka. Nka iye mmemme gị, ihe nke eme gị. Chai, agbụla ka azụ anọ onye ji ije n'akọnye. I will not try it. I will not try it. azụ anọ onye ji ije n'akọnye. Nana, it's business. I'm beginning to speak. Then they run, they dash me domestic animals. Na fowl. One time now, tomorrow they fit dash me goat. <laughs> Next time they dash me nama. <laughs> It must still happen. My brother, hmm. what you are saying is true. God is wonderful. Mm. Well, really wonderful. Shift, shift. Shift where? Oh, so your God is wonderful end with this power na you mama wan make give chicken na you dey say make dem clear the way na you dey say make dem fix the thing make one neck marry my brother. are you the tofography am i not the only tofography am i not the tofography who snap the picture na you snap the picture na you snap the picture even when you say thank you put i no put my own thank you when they give us the chicken. how you take concern me your thank you for something wey no be you get. Huh? then give me something you say thank you how you take concern me. you say thank you ma say thank you ma see now i tell you no be your chicken be this this chicken where is this one? Now for me mm, obinna na your brother mind yourself oh, just mind yourself mind yourself if you follow me share this chicken now this can early morning of this business wey two of us do hmm? no when the money come you go one come follow share the money Nobody, be so. okay i can i can even understand that when you talk about chicken sef. i no put money, money issue that money she wey talk say how i wan take share am no just put am at all because na there my head dey scatter because i go show you say abamande aba right now i'm spoiling the camera right now. eh bring camera bring camera bring camera bring camera. wait o go go go go go go go go loko wetin na. wait wait wait. you dey grace. what dat person wey just come in that my, my heart don nearly comot. make your heart just come back o. Oh make your heart come back because by tomorrow oh by tomorrow i dey tell you by tomorrow if third world war no happen when you look me call me bastard when you look me pa spit on me be like snake spit on me pa pa i dey tell you if zoro no die oh my god if zoro no die make i carry him head go hang for village square when you look me slap me tell me waka senator don fire me you never talk one thing wey make sense wetin happen. you know say say zoro carry our business our business he carry am he go hang you know say our money dey hang now for sky. no go talk to me like person wey sense dey no dey talk me like madman our money dey hang for air how how. i say our money don hang like this for up money wey i wan take i i no i i na as dey plan the money and as i take the planner, am and as i want to come out money eh, give zoro because say eh, zoro we bring and come this business today waiting come happen our money nine day day there dey hang. you dey grace you dey talk like grace man o. Hey. i just ask say what's happening. They talk hey baby get your money hang for eh. Waiting happen Waiting hey. happen. you know waiting me at the feel right now eh? i for kill person because i dey in the mood of to kill i dey in the mood of to kill by now before they announce Zoro obituary. If for them mortuary, but na the weight of the money, na they weigh me down. E dey weigh me down. They dey comot all my power. You never talk anything. You see, eh, if you no wan talk to me, eh, just get out. If just get out, go me that stupid Zoro. Listen to me, no call me Christmas. No call me Christmas again here. Okay, so no call me Christmas again so here. Zoro Zoro. Uh -huh. You know say Zoro don't carry all the picture. He uh-huh. scatter am for ground. Eh? If fall of for ground, the picture scan. I see a whole 60 million. They scatter for grand. God punish you there. Now you no kill him. Now you no kill him before you come tell me say you, you, you don kill him. You come tell me say you for kill am. You dey craze? How? How? By the way, wetin make him scatter the picture? Now, just because of ordinary chicken o. Oh, Zoro scatter the uh, uh, uh, picture because of chicken. He said, may I give her chicken? You don't kill her. Huh? Wait, wait, wait, wait. Who given her the fowl meat? Let me, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, give me the fowl. What do you do when Mandeka give you fowl? What you know I no go do for her, you no give me fowl. I no be like person where they for dash fowl. Now only native doctor they give fowl. Eh? What do you do now? Okay, I go. I snap a picture. I snap uh, one nigga picture. As I snap one nigga picture now, hmm? He say okay. He call me. They do lobby, lobby, lobby, lobby, lobby, lobby, lobby, lobby. Ah, so what you gonna happen? He say make he give me file. make he lobby me, make I for do, make one maker marry my brother. Na case you dey craze. If small boy like you go fit chop one whole fowl meat alone, even if that money come, you go wan chop am alone kill us. I don dey fear you. As I dey look at I don dey fear you. Make How? I tell you from now, eh? From now anytime i come house yes, say you dey house i go go sleep for bush if they put food say make me i go chop apart because you go feel possible. Hey! Eh! what you want chop a one fowl only you. you my brother. who be your brother. my brother where he say say make i rely on say make we just join force together go fight the person because of fowl just because of fowl you deny me come and get out too i dey disappointed for you waka don't fire you. In a grace before thunder abeg no sleep fire am. make i tell you eh make i tell you eh. i regret the day wey i grow up find out say with my small brother if say i bin get sense wey dey born us i for take rat poison finish you before you grow make i tell you now eh as you see me now e go better say make i trust zoro than to trust idiot like you. na me dey talk to ladies. come on get out na me dey talk to like no, this na, na, yeah. na me dey talk i dey fear i dey fear you now. Eh, all of you chop one whole chicken come on get out chicken, you no fit control yourself you no fit control yourself for chicken that means say when you see sixty million you go deny your whole even reach your ancestors come here where they go. It's been a long time, man aba ma aba ọmọ yẹ yẹ. idiot. mi long time long time aba ma aba. you guess that idiot wey dey be why stupid boy if only you know say camera picture the picture still dey safe if you no just mumu mumu just begin the hala hala upon say hala finish fight me finish he begin waka like say no say this thing dey dey safe now i'm the one eating the chicken drink, drinking the the mineral only me onye wuzi mugu na ọ ya mugu nwanne aba ma ndị aba nnu aba na-agba last Oje can. Ha, Omotakela. Don't you know how to greet others in your place? Ichi Ofoma, Okwana Balaka Azwana, Onye Jijana Konye. Who's an elder, it's always an elder. I greet small, small people like that. Good morning, to Toto Oma, happy this one. But as my fellow elder, Ayato Oje Kangwa, Kaiwelu. I don't blame you. I don't blame you at all, Ikoro. I blame two things. One. Your father that had so much that made him initiate you into our fold as a toddler. Secondly, the death that took him away, leaving so much for you that is now making you lose your brain. Agbara Kazana, onye jiji anaka onye ji ọfọ ọma, ịghọtago? Eh? Let me tell you, all thanks goes to my father that initiated me before his death. And now, very fast, see, in case if you don't know, my next target is even becoming the Igwe. So in case, open bụrụ na anya gị ga-agba nya gba ọbara come ah, Ibuzunti. My next target, in case nobody have told you, I will become the next hero of this community. And by then, if you see me, you bow. Agbara a na onye ji ji anakọ nye gwaka na pịa ka ị ka na-ewe. Oyimo chenja nwachi enyi. Remember, it's your former. Put it into consideration because very soon I'll become the next Igwe. Uh, eh, Zoro um, make i believe wetin wey you tell me make i believe say the picture no spoil as you talk am eh? but um, we go go enugu make we go watch the picture then make i take my eye see am after that me and you we go swear oath we go swear oath for this business wey we dey do say say na only me and you uh, second is say you, you no go get anything to do with my brother loko at all nothing. okay shebi you get money wey we take take transport go enugu. Uh -huh, na. and shebi you also get money wey we take print am out when we reach there. Uh -huh, na uh, the money wey we wey we that money wey we take wey we get when we sell that goat still dey uh, from when we give you money to buy battery uh, the remaining money still dey with me. okay no problem wait may i bring my camera may we dey go. Okay. no waste time o oh. time no dey you do anyhow you go say anyhow you say this thing na small pikin business. Loco, loco, honey. Wetin you dey find there? You know, you of course. Say wetin? Yeah, You better begin to dey go back o no be that fowl chicken wey your mama give me the other time na im dey cause problem hmm? no be hindu make we dey for chicken crisis for inside this house eh? na that same chicken e do make our business e crumble na that same chicken na e do make me and my brother we dey fight wetin happen? how i wan take know wetin cause am if no be your bad luck ah, ah. eh? now you don come this early morning again you no do make the first bad luck digest finish you wan put another one so that i will have bad luck constipation no, no be so. no talk like that na see i carry bigger thing come wey pass chicken sef don worry. what. myself of the course. zoro baby. you be jigging. eh na loco loco bobo. See make i tell you my mama say make i do everything wey i go do make i marry obinna go obodo oyibo ah, ah. so i carry everything come. So now, are you a small baby? Wait now. So. come beg, come beg. Hey, eh, Papa! No, no, Papa! Wait, come. Now, wow. Papa, come again. See how you dey do like small pikin. Wait, small again. Before you give me foul, now you won't give me human foul. Come back, my, mother will kill you. I come back, yo. Fast. Driver, driver, wait. Eh? Take a easy now. Take him his way, the, the entire group, of Benin. When you see we carry something with every importance here, which is spoiled. Eh? Make on keep quiet there. Oh. Make on keep quiet. Na, na, na, na, na, na government where they do road. Na government where they do road. On, on top of that, you can't, you can't carry person where we occupy seats for two people meanwhile the person not big reach like two people no month wey dey never do me here carry wetin be all this kind thing go tell your mama that one go polish you i call your name you hear your name you don't have sister dey say you dey do like like mama. na grace abi dem no born you well. no you dey born you well you dey carry bobi dey run. make you quiet there. that you dey talk you dey talk wetin dey do you. move move move move. Eh? I go show you. Oh. Una no know me for this city. I go una go come up from my motor. Una go come up from my motor. What kind of money you got? Na fire you. Shift your leg now. What kind of money you got? I go pack my motor. Na fire you. Shift your leg now. You will wait. See ya. Na shift your leg. Make una come up from my motor. come up Mama, mama, motor. I go to touch your thunder. I go to touch your Mama, mama, mama. Mami, the three are this. Hey, come on, hey, come on, come on. Make her come down. Come on, please, you will fight. God, I might show you. warn you. Wear our bag, idiot. Fight me. Wear our bag. Come fight me. True. Wear our bag. Is this my mọ́tò. Where the mọ́tò? Hey. Madam, where the mọ́tò? You dey ask me? Why do you dey here dey fight me since you dey look for moto. Moto don't go now. Hell, our film. My camera! Eh? Hey! My camera! Oh. Hey! Ah! worry i know the driver and i know him house well well. see thank god they beg you eh you just help us eh? make we know the man place abeg you we get important thing wey inside that bag oh. you you know the nail down. àwọn ọmọ Let me mi àlà let me mi àlà bíkọ lè mi àlà lè sue me on the floor. anyway i fit help only, only for one condition. Uh, which kind of condition again na ah, so dey there for that bag you dey talk about. madam any condition is okay for us. The first thing we get our our bag and our uh, camera. Any condition is permanent, brother, please. It's permanent. Okay. Vero. Hey, boy, come. be your name? My name is Nonso. Nonso? Mm-hmm. na so you don't. you sabi my brother shanka. yes sir. okay you see him? no sir. you see zoro. no sir. you don't see anybody where they carry picture or camera There's not picture girls around for this village even if you don't know the person. no i ah, dey waka around this village since i don't see anybody like that. then what is the need of your wakaring about hmm? you just the waka about you don't see wetin i wan see hmm? dey go. Yes. Hmm. oh, except say no be me. These people won't corner me. Eh? Out of the business. Carry this business, go do by themselves. I sentence Zoro and Shankar to death by Paco. Madam, when they come inside here, we, we, we see some guests We stand for different different doors and different different house, houses come they chop chewing gum. Eh, they they come wear cloth kind cloth wey dey dey wear you go see eh, part of her body wey eye no suppose see ah ah those girls wey una see eh hmm. hey you know wetin we dey call those women na milikis <laughs> milikis eh hmm. na dem dey service men wey no get wife for house Hmm? Any man will come here pay the money. Hey, then go service am well well. hey, <laughs> eh, so wetin you come you come be hey. for eh. here? You be their sister. No, mm-hmm. I be their. She fit be their neighbor neighbor neighbor. Una too they ask too many questions. Ah, <laughs> na me be dem president. Hey. Yeah? you know say when I touch me for inside motor they think just they do me they do me they do me they do me tenene tenene for body i say when I follow me come home eh oh, when I come mama me well well. Alaji <laughs> finish like you go mama uh, wait wait be the meaning of mama you just dey laugh. don't mm, know it i know it mama mama is is is ekongo tapping power. <gasps> wait make una just wait eh i dey come. tire. abeg na abeg na we don't tire madam joyce i don't tire i don't tire the people that dey piss down na blood that dey piss out again o make you make you help us make we go i didn't look for my brother i no even know where he did now make hey please na please please i don't tire i don't tire make make him make him do. No, no, no. Don't touch there. Don't touch the place. Don't, don't touch there. That's my wicked point. No, sorry, weak point. This thing we are doing is not it's not normal. It's just bad condition that put us into this thing. But I'm just oh oh I'm talking about Eba Hanzo. Eba Hanzo na ba shimishi. me mishi ba sham. One point I cannot. When I mean, you see the last the last one I did now. Last one I did. <laughs> when I wanted to to come, what I, I just heard. My breeze now come out. Ogula, don't finish. I no go kill you, but I go remove your eyes and then sell them to Alaji. Then I'll free you. Eh, my brother, abeg, before you kill me, I want to confess something. Talk let me hear you. as i born then carry me donate give my village shrine as they donate me give my village shrine i deserve and when i deserve, small as i come big i come talk say say no i no to serve am again e come vex go dey torment me dey torment me life come tire me and say make i kill myself I tried many times to kill myself, I know it. I then my village shrine talk say anybody wey try to kill me, that person don't die. He gets time where I drink rat poison. As I drink the rat poison, feel say the rat poison could kill me. All the rats wey in the neighborhood. <laughs> Kill and You mean say anybody wey kill you, your village shrine go kill that person? Yes. No! Ah! No! No! No! No! No! Go! Come kill me! Oh, God. Uh... He don't go. una come here eh Now god bring una come eh so now here for nugu here now una come Now god share my sixty million hmm? Now god bring una if I no bring my money okay, person must to die for this guy we don go through. na na from devils devils palace na we they come from now as we dey here we don tire we even need this now uh, uh, one one gallon one gallon of uh, this uh, uh, uh, water and even plenty food okay, Sam now. As you say, we don't, we don't, we don't even lose the camera. We don't even lose the film. Everything, we don't lose them. Don't be upon that same. We can't go run. Enter one, one, one stupid woman, Miliki, Miliki, fat woman hand for six hours. She don't they make us, make us like her breasts. Did you know? So na be nama. Un, una for them is so na be nama. Hey, child. If if if if if I said, which we even in na, na, na blood tonic, you dare they talk nonsense you know the people wey catch you you know say na ritual killers they just catch you like this but they dey very stupid because they no know say a wrong number They carry because somebody like you wey dey carry now. Now counterfeit go give them If they talk they run your mouth. the ritual killers the ritual killers eh Not be like this Not be like this Then sell joseph Not be like this no worry no worry una na na plan so that they go kill me hmm? una go carry money. make i ask you one question now you want make we release you from this place wey dem don tie you like like now uh, or or or, or goat wey dem wan go sell for market make we untie you or make we leave you make you dey talk this nonsense thing and forget the money. idiot yeah. make i tell you make i just i dey just use it because say my brother if not i for live here make dem use you. son of mazikoro na wetin be the thing wey you say you wan make i do for you. ichiokonta the person you are seeing here is the youngest Ichie Ikolo, live and direct. Hmm? And I am here for some requests, which I know if you grant me the request, it will ben you, you will benefit from it. Hmm. Okay, make you go on. Thank you. Uh, Ichie Okonta, ọkụ hmm? ịma na-agbala ana onye jiji a na-akọnye <laughs> ọwụji aba na ọwụji oke ọwụji abị ọwụji ọja ọ na-apịnye ya n'ala nkịta nke echi ngwa ngwa hmm? onye be ndị be ewesikwa nna ihe onye lile ogo ya lie ọ bụrụ ụsa ọkwa ka esi ekwu <laughs> I want you to help me to become the chairman of ndị GS. Chineke ese ị ma na ndị be na-asị he who the cap fits, let him wear it. eh? You get the one me? Hmm. After you might help me to become the chairman of Indichi, my second request is that you also help me to become the next Igwe. Chineke, fear kwag. Nti ma anọ anọ kwa mi ikwu. Hey! Ị kulu ekwulukwa anyị gị bụ nwa. Okay, let me ask you something. Make I ask you something your uncle udoka dey for house before you come comot come to talk the thing wey you talk like this. <laughs> Eh? ọkwa na-agbara aka n'azụ ala onye jiji a napịnye na ala hmm. this community needs change and for them to see that change they need somebody like me mụnwanụ eh? onye dị n'aja ya ọ dara ekpo ọkụ ikoro si be kwuo wait wait na ha bụ ihe dị na moto baa moto Stop looking at my size and grant me the request I have just asked you. You will benefit from it. Ega like yeah. Iji agata. Rap mo rap size again. gị. Adị m happiness rap size again. Neki ni igwe nne gị. Biko, biko, biko, biko. A sị gị jiri na babeg. ebe hmm? I should leave your house. Abeg go. Akpọ m mmiri n'ọnụ were ekwu <sighs> ha ọ dị mma mara amalụ na ewu na-akpa n'ukwu ụkwa ewu na-akpa n'ukwu ụkwa marụkwa amalụ na ụkwa na-etigbu ewu ee e! ọ dị ka na ya ego give me you wan be igwe si ya ego be igwe igwe igwe igwe igwe igwe kpọrọ kpọrọ hey! Hello. Now, by the grace of Madam Charles, we don't see my camera and the photo and the films wey inside. I just want my man go print them now. Go print and finish. The remaining one wey dey at least by God's grace we go see the ones where your your brother didn't go like. You understand? You go choose from those ones. Uh-huh. Then we go now share the money. When we share the money, and just go continue our life, go and live our life normal. You know who share which money? You know who share which money? They join you with this money? Yes. Huh? Eh? I don't go tell me go keep there. They do una nonsense finish wan go share which money. Huh? See, when una dey wan do any all those una stupid yeye illustration, no do any example rich sharing of money o. If not, we go die here. We go die here. You dey craze? See oh, all this nonsense wey don dey talk, All my own, make we just go go watch this picture. For leave them there, make those people take you, take your, your meat do do do pepper soup. get mouth to talk. No be my hand the negative dey.